na kutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri mikoro muzindukanye na jwe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyize bigirimana
urakoze diane reka tuyabanzirize nayavugwa muri afurika abakuru b'ibihugu bitandatu byo mu karere ka afurika yo mu bumanuko batekanye ibiganiro byihuta kuri mozambike aho intagondwa zishingiye ku idini rya kisilamu zigaruriye mu kwezi guheze igisagara gikomeye umuhari w'abarwanyi ushamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu wagavye igitero ku gisagara ca palma ku itariki ya mirongo ibiri na kane y'ukwezi kwa gatatu abategetsi bavuga ko abanyagihugu batari bake bishwe abandi ibihumbi barahunga ico gisagara kibamwo abantu ibihumbi mirongo irindwi na bitanu ibi biganiro bizobera ku murwa mukuru wa mozambike maputo ku munsi wa kane bizohuza abaperezida ba mozambike malawi tanzania botswana afurika y'epfo na zimbabwe ishirahamwe ry'ibihugu cumi na bitandatu vyo mu bumanuko bwa afurika bihurikiye muri sadeke ryasohoye iri tangazo ryavuze ko iyo nama izoraba ingingo zofatwa kugira ikibazo cy'iterabwoba muri mozambike gihagurukigwe inama shikiranganji ya sudani yaremeje integuro y'itegeko ejo ku munsi wa kabiri rikuraho iryari rimaze imyaka mirongo itandatu n'itatu ryabuza imigenderanire hagati y'ico gihugu na israeli iyi ngingo itumbereye kunagura imigenderanire ya kidiplomasiya n'ubudandaji na israeli kandi ifashwe haheze amezi ivyo bihugu bibiri biteye imikono ku masezerano y'amahoro sudani ihambije emira z'abarabu zunze ubumwe bahrein na maroke biza byarakuyeho iryo tegeko ribuza ibihugu by'abarabu n'ibindi bicuditse kugiranira ubucuruzi na israeli ariko naho biri uko ibindi bihugu by'abarabu ntivyiteguye kwemera israeli nk'igihugu kiretse yemeye gushika ku masezerano n'ibihugu bibanyi cyane cyane abanyepalestina ayavugwa hanze ya afurika leta z'ubumwe za amerika yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ibiganiro by'ibanze byatunganijwe n'ibihugu bicuditse ivienne muri autrichia kuri irani ari ivyubaka ni mu gihe perezida joe biden ariko ararondera inzira yo gusubira mu masezerano ya nikeleyere yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu umuvugizi w'ubushiranganji bw'imigenderanire bwa amerika ned price yavuze ko ashimishwa n'uyo mubonano kandi ari intambuko ishimisha yavuze ko ari akaryo keza ko kumenya nimba irani igiye kongera kubahiriza ibyo yiyemeje muri ayo masezerano kandi ko ibigiye kuzovamwo bizoha inzira amerika yo kuyasubiramo ibihugu bya buraya bicuditse na amerika uburusiya hamwe n'ubushinwa biri mu mubonano ivyene na irani mu cizere co kunagura ayo masezerano ari wahoze ari perezida wa amerika donald trump yakuyemwo igihugu ciwe umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi mu burusiya kandi asanzwe ari mw'ibohero alexei navalny yarimuriwe mu bitaro by'ibohero kandi yatowe umugera wa covid cumi n'icyenda ibimenyeshamakuru byo mu burusiya nivyo vyabishikirije yashizwe mu bitaro ku munsi wa mbere inyuma yo kwitabariza abicishije ku mbuga huriro ko igituntu cateye mu ibohero avuga kandi ko afise inkorora idahera kandi yamana ubushuhe burenze navalny yavuze ko ibiriko biramushikira ari ingaruka y'ishano yahawe mu kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri byahaswe no kumuhitana abagwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu baranyuruje abantu bashika ku icumi n'icenda benshi muri bo b'abasivile hafi y'igisagara kiri hagati na hagati muri siriya ikimenyeshamakuru ca leta sana hamwe n'ishirahamwe rifise icicaro mu bwongereza rikurikiranira hafi vy'agateka ka muntu muri siriya yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abagwanyi ba isis bubiriye baratera igisagara ca arsana co mu ntara ya hama
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawejeje kudushikiriza yose nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ingingo nkuru nkuru z'igice ca kabiri c'ano makuru agiye gushimikira ku yagezeho mu karere k'ibiyaga bigari imiryango mirongo itatu n'itatu y'impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya murongwe iri muri repubulika ya demokarasi ya kongo imaze amezi abiri itanonswa imfashanyo z'ibifungurwa n'ishami rya onu ryita ku biribwa ku isi pam dusaba yuko mukuri bagira inguvu batwumvira ihuruma natwe baturoze ibyo turya twe ntacyo dufise turya hajewe mfise umuryango w'abantu indwi ngaburira none gayemwe jewe naherewe nka jewe ndi mu muryango w'abantu umunani uyu muryango w'abantu umunani kugeza n'ubu abandi barapokeje sinapokeje turi kumwe n'abandi nyene abantu mirongo itatu na batatu abo ni bamwe mu barundi bahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamaze amezi abiri bataronswa ibiribwa na pam mu rwanda naho imihango yo kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri n'indwi jenoside yakorewe abatutsi irahava itangura mu mwanya uri imbere ibi vyose turabirambura mu kanya isase mu hagufi y'amaradiyo yanyu reka duhere ku vy'u rwanda narince ku masonga mu kanya imihango yo kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri n'indwi jenoside yakorewe abatutsi irahava itangura mu masaha ari imbere mu gihugu c'u rwanda ku nshuro ya kabiri uyu muhango ubaye mu gihe cikiza ca covid ya cumi n'icenda abipfuza kuja ahari inzibutso muri iki gihe basabwa bose kwanza kwipimisha iyo virusi ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu asumta kaboyi ari kigali mu rwanda ni ku nshuro ya kabiri ibikorwa byo kwibuka bigiye gukorwa mu buryo budasanzwe kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyugarije isi n'u rwanda kuri iyi nshuro komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg itangaza ko ibikorwa byo gutangiza iminsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na karindwi abazize jenoside yakorewe abatutsi bitangira kuri uyu wa gatatu hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda umuhango wo gutangiza kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na karindwi ku rwego rw'igihugu uzabera ku rwibutso rwa kigali ruri ku gisozi mu karere ka gasabo umujyi wa kigali kigali nk'uko bisanzwe bigenda buri mwaka bitandukanye n'umwaka ushize ubwo abanyarwanda bari muri gahunda ya guma mu rugo kuri iyi nshuro nyuma y'umuhango wo gucanira urumuri rw'icyizere ku rwibutso rwa kigali hazakurikiraho umuhango nyirizina wo kwibuka uzabera muri kigali arena ibiganiro bizitabirwa n'abayobozi bakuru b'igihugu abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda ndetse n'abahagarariye imiryango y'abacitse ku icumu abandi baturage bazakurikirana ibiganiro banyuze mu bitangazamakuru bya radiyo na televiziyo kuri iyi nshuro ariko nta rugendo rwo kwibuka ndetse n'umugoroba w'icyunamo bizabaho kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda nta biganiro kandi bizongera guhuza abantu benshi nk'uko byari bisanzwe bikorwa mu gihe cyatambutse ndetse n'umuhango wo gusoza icyunamo uba tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa karindwi ukaba ukabera kwirebera ahashyingwa abanyapolitike bishwe muri jenoside nawe uzarangwa n'ibiganiro bizaca mu bitangazamakuru umunyamabanga nshingwabikorwa wa cnlg bizimana jean damascene yasobanuye ibyo abantu bazitwararika mu kwibuka kuri iyi nshuro imiryango ishobora kuzajya ku nzibutso kunamira ababo bakaba bahashyira indabo ariko bakubahiriza umubare n'ubundi uteganyijwe mu bijyanye n'amabwiriza yo gushyingura birasaba rero ko twirinda ko abantu ko bajyaga bagenda bagafata bisi yuzuye ati mumuze mumperekeze rwose hatubumvikaneho umuryango ujya ujyana abantu wumva bemewe kuko nibahagera batemewe ntabwo bazemererwa tubikore nk'uko dusanzwe tubikora iyo tugiye gushyingura abacu binajyanye n'ikindi rero nanone cyo gushyingura hari imibiri igenda iboneka hagati mu mwaka hari mu turere dutandukanye ku mirenge imwe n'imwe iyo mibiri nayo turateganya ko uturere twemerewe kuyishyingura n'imirenge yayishyingura na nyir'abantu bakajyayo ariko iteka hashingiwe ku mabwiriza uko ateye gushyingura bizakorwa ariko hagiye umubare wemewe yewe turanashishikariza abazajya bajya ku nzibutso no muri iki gikorwa cyo gushyingura ko bajya babanza kwipimisha kovide cumi n'icyenda seneri itangaza ko ibiganiro byajyaga bibera hirya no hino mu turere mu bigo bya leta n'iby'abikorera nabyo byahagaze gusa seneri yumvikanisha ko hifashishijwe ikoranabuhanga ibiganiro byo kwibuka bizakomeza ngira ngo muzi ko umwaka ushize komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside yagiye ifasha mu gusohora inyandiko zerekana incamake iby'ingenzi uko jenoside yagiye ikorwa umunsi ku munsi tubishyira mu nyandiko ubu hasohotse n'igitabo gikubiyemo ayo mateka mu ndimi eshatu igifaransa icyongereza n'ikinyarwanda ubu noneho twabikoze mu buryo bw'amajwi amajwi abantu bashobora guhererekanya no muri za telefoni zabo amajwi bashobora gukurikira kuri yutube n'ahandi ariko kuri buri telefoni ukaba wayi wabihererekanya uburyo umenya umunsi ku munsi mu rurimi ushaka uko ubwicanyi bwagiye bugenda n'uko urugamba rwo guhagarika jenoside rwagiye rukorwa mu ncamake ibyo nanone bifashe mu kwibuka tuzirikana amateka ya jenoside ku ruhande rw'abacitse ku icumu hari abavuga ko igihe cyo kwibuka batabasha guhura na bagenzi babo kitazaborohera kuko bigiye kubajyana mu bwihebe no kwigunga uyu mubyeyi wa buzabe barimo umugabo we n'abana b'umunani avuka mu ntara y'iburasirazuba bakimara kuvuga ko tuzaguma mu rugo nta guhura n'abantu nta twatuganiro twajyaga tubaho ubu ni ukwicara mu nzu nyine nta kundi tubakurikira kujya twiyumvira radiyo kwigunga tera mu buriri agenda akantwara ariko ubu ngubu ndakurahindurwa watubwiye nta nta kigenda noneho reba kuba ntagira n'ubunuma ngo umubwire ngo mpereze iki nk'uko byakozwe umwaka ushize abacitse ku icumu barasabwa kuzagerageza kongera kwibuka ababo hakoreshejwe kwihuza ku mbuga nkoranyambaga bakaganira bagatangana ubuhamya bagakomezanya binyuze mu kwandikirana ubutumwa cyangwa se guhamagarana gusa hari bamwe basanga ibi bitazorohera abacitse ku icumu bageze mu zabukuru cyangwa abadafite ubushobozi bwo gutunga telefoni zifite ubwo bubasha ikindi cyajyaga kiranga ibihe byo kwibuka ni ukuremera imiryango yacitse ku icumu itifashije bikaba bitaramenyekana uko bizakorwa muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda aho abantu batemerewe guhura ari benshi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukivuga ku bijanye no kwibuka ejo kuwa kabiri itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane imyaka mirongo ibiri n'indwi yari irumanye umunsi ku yundi indege yari itwaye wari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana na mugenzi we w'uburundi cyprien ntaryamira ihenuwe n'ibisasu bibiri vya misile hafi y'ikibuga mpuzamakungu ca kanombe mu rwanda inyuma yaho hakurikiye ubwicanyi ndengerakamere burimo na jenoside yakorewe abatutsi abayobozi bari bavuye mu biganiro byo gusoza intambara umutwe wa fpr inkotanyi wari umaze igihe urwana n'ingabo za leta y'u rwanda y'ico gihe amasezerano yari yasinyiwe i arusha muri tanzania mu mpeshe yo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu yari yemeje ko faustin twagiramungu ariwe yoba umushikiranganji wa mbere hama agashinga leta twagiramungu ubatwara umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa rdi rwanda rwiza mu kiganiro yaraye ahaye abamenyeshamakuru kuri zoom ari mu bubirigi iyaba yasiguye ko kuri we jenoside yakorewe abanyarwanda bose ibindi na mugenzi wacu tim harris ishimwe mu kiganiro n'abanyamakuru bwana twagiramungu yagarutse ku kibazo cy'inyito ya jenoside n'ubundi bwicanyi bwakorewe abanyarwanda mu ntambara igitangira muri mirongo cyenda ndetse na nyuma yaho kuri we avuga ko ibyabaye ari jenoside y'abanyarwanda
icyo nzi cyo ni uko muri ibyo ngibyo byerekeranye na jenoside uko byatangiye iyo ndege itaza kugwa nta jenoside yari kuba mu rwanda ubu ngubu icyo dusigaye gusobanura gusa ni ukumenya niba jenoside mu by'ukuri yarakorewe abatutsi gusa ibyo ngibyo ntabwo nagira ikintu gisa naho kinzitira guverinoma yagiyeho yagiyeho twiga ikibazo cya jenoside yabaye bavuze ko habayeho itsembatsemba n'itsembabwoko nta muntu wigeze akoresha ibyo bya jenoside y'abatutsi ukuntu rero byaje kuba jenoside y'abatutsi kugira ngo ni ubwumvikane bw'abantu bamwe na bamwe muri iki gihe turimo byo kuvuga ko jenoside ibaye ari jenoside y'abatutsi gusa hari ibihugu ngira ngo ni bibiri ni ubwongereza n'abanyamerika banditse bavuga ko iki kintu cyagombye guhinduka ikaba jenoside y'abanyarwanda nk'uko natwe twabivuga iyo jenoside rero y'abanyarwanda niyo twebwe twemera muri mu ishyaka ryacu
namubajije niba uku kubusanya ku mvugo umuryango w'abibumbye wemeje ko ubwicanyi bwakozwe mu rwanda ari jenoside yakorewe abatutsi bitafatwa nko gupfobya we asaba abashakira u rwanda amahoro guhindura imyumvire kuri icyo kibazo avuga ahubwo ko abavuga gutyo ari bo bapfobya ntabwo ari ugupfobya abapfobya ahubwo ni abatavuga ko bahutu nabo bapfuye bishwe n'inkotanyi abandi bakicwa n'interahamwe abo ngabo rwose nagira ngo uzabivuge utyo abapfobya ni abo ngabo bashaka kuzana ikintu cya pateyidi mu banyarwanda bashingiye ku byago u rwanda rwagize twarapfujije twese tugomba kubabara kimwe kandi tukiyunga kimwe tukagira umunyarwanda umwe rwose tukagira ndetse na biriya by'inzibutso twabivuzeho iki kiganiro cyitabiriwe kandi n'abandi banyapolitiki barimo jean marie mbonimpa umunyamabanga mukuru w'ishyaka ldi rwanda nziza jacques kanyamibwa komiseri muri iri shyaka ndetse na faustin ntaki nawe wo muri ldi rwanda rwiza bwana twagiramungu yagarutse ku kibazo cy'imibanire hagati y'abanyarwanda we asanga nyirabayazana n'ingorane zigwira u rwanda zituruka mu banyamahanga imibanire y'abantu mu rwanda kubera ibibazo by'amoko byahateye kandi ibi bibazo by'amoko bikaba bitarabagaho mbere y'uko abakoloni baza bakavuga ko hari amoko atatu ubundi amoko yari ari iya nyina y'imiryango y'abika abasinga bacyaba eh, abasinzi n'ibindi kuko byari bimeze nibyo bitaga amoko ariko kuva abazungu bageze mu rwanda barabihinduye babihindura amoko y'abahutu n'abatutsi bitekerezaho kugira ngo bazabone uko babana mu mahoro aho gukomeza kuririmba ibintu byazanywe n'abakoloni Indi ngingo yavuzweho muri kino kiganiro cy'abanyamakuru ni isaba urubyiruko rw'u Rwanda kurenga inyungu za hafi no guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda n'impinduka ya politiki yatuma bugerwaho ku buryo burambye.
urubyiruko turashaka ko rutera imbere rukamenya ko aribo banyarwanda b'ejo bagakundana bagakundana badashingiye ku moko ahubwo bashingiye kuba umunyarwanda kanoni ibyo rero nabyo bikaba bigomba kwigwaho bikaba kandi bifite aho umuntu abirebera ni ku bireba byabaye mu minsi yashize bikozwe n'umuntu ufite imyaka mirongo ine n'ibiri hari rero n'abandi bafite muri makumyabiri n'itanu kandi nabo bakazagira mirongo ine n'ibiri ni abantu mbese abo twita urubyiruko ni abantu bakiri bato batarageza ku myaka za mirongo itandatu na abo bantu bagomba guhaguruka bakamenya ko bagomba kubana uwitwa idamange ryamugwiza ivone yakoze akatarigeze gakorwa mu mu rwanda ngo gakorwe n'umuntu w'umutegarugori nkawe kandi ufite imyaka nk'iyi
Iki kiganiro cyari cyitabiriwe n'abanyamakuru bakorera ibitangazamakuru bitandukanye harimo n'ibikorera kuri interineti nka YouTube n'ibindi bitandukanye.
ijwi ry'amerika twagerageje kurondera abayobozi ba cnlg komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside mu rwanda ngo bagire icyo bavuga ku byagiriji vya faustin twagiramungu ariko ntitwabaronka turaza kubandanya tubarondera amakuru yacu ari imbere ni twabaronka muraza kumva ico bagona ku vyumviro vya faustin twagiramungu ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turadaniriza amakuru yacu muri repubulika ya demokarasi ya kongo ahavugwa imiryango igera kuri mirongo itatu n'itatu iri mu ikambi ya murongwe mu ntara ya kivu y'epfo ivuga ko imaze amezi arenga abiri itaronka ibiribwa kubera ko batari ku rutonde rukorwa n'ishami rya onu ryita ku biribwa ku isi pam kuri mikoro y'umumenyeshamakuru wacu vedaste ngabo yabagendeye barasigura uko ikibazo cifashe kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri abandi bapokera barapokera amahera y'amezi ane twege nabaye mu bantu batasomye twari imiryango cumi n'ibiri twahuye n'ico kibazo ntibyakunda ko dusuma baratwandika batwemerera yuko bazotuzanira ifungurwa bazotuzanira ifu twarategereye amaso yaheze mu nzira muri kuno kwezi baheruka gusuma muri kuno kwezi kwa kabiri kwa gatatu barasumye amahera y'amezi abiri n'ubundi twarabuze none twege turashonje dusaba yuko nukuri bagira inguvu batwumvira ihuruma natwe baturose ibyo turya twe ntacyo dufise turya hajewe mfise umuryango w'abantu indwi ngaburira none gayemwe jewe naherewe jewe ico nasaba nasaba yuko botuzanira utwo dufungurwa natwe tukaraba yuko twobaho nk'abandi egome bigeretse ko murabona ko n'uruzuba rwabaye rwinshi utwo twateye twose twarumye ni ukuri batwumvirikirwe ngo batuzanire njya turashonje rwose turashonje mu mupokezi mu mwaka uheze mu kwezi kw'icumi na kabiri baradupokeje am- amapokero y'amezi ane sinaronse agakarata kanje napokererako ka- bambwiye ngo kajemo umusaraba nibyo by'imisaraba sinzi n'ibyo ari byo aho baranyandika ngo mubazoronka indya izo ndya twararindiriye twarabuze nk'ubu u baheruka gupokera umupokero ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri jewe nagize ndabe muri lisite ndabura njya ku mamashini bambwira ngo ya baranyandika kw'iyi saha kuva mu mu mwaka kuva mu kwezi kw'icenda gushika iyi saha je simbona ingene nzobaho utwo twagize turarima kugira umuntu ashobore kwibesha izuba naryo ryaraje rirahohosha none twebwe mutatugarukiye mubona tuza kubaho gute ni ukuraba rero mudu- muduserukire aho hose bishoboka kugira ngo twebwe turiko twibura ku ntonde dushobore na twebwe gufungura nk'abandi barefije kuko abandi barefije bariko bararonka imfashanyo z'imfungurwa twebwe ntituronke Narapo- bandi barapokeye aya mahera y'amezi abiri twebwe nti- jewe sinarose ariko kuba ntarose sinzi icyo icyo byavuyeko rusasuma narayikoze abana bose twariko ariko n'ubu je sindigera ndonka izina muri lisite mu mashini hose barandondera bakambara none jewe ngiye kubaho gute ngitaye umunani none abo bana bose ngiye kubatunga gute simbona ukuntu ngiye kubabeshaho n'utwo nari narimye hirya no hino hirya ngaha mu gikongomani izuba ryarakubise riramara none jewe ngiye kubaho gute si bimwe byo guhora bahora biyumva ati umurongwe hoho barafise ikigori umurongwe barafise ibiharage barimye oya ubu hoho izuba ryarakubise riramara nta kintu na kimwe dufise aha ni inzara gusa abana ariko bararira isombe gusa inzara mu nda yonyene n'ukuri jewe nk'ubu ndahangayitse cyane muri abo bana umunani sinumvi simbona ukuntu ngiye kubaho n'ukuri twebwe ngaha turafise ingorane muri murongwe mu bantu b'abakimbizi nka jewe ndi mu muryango w'abantu umunani uyu muryango w'abantu umunani kugeza n'ubu abandi barapokeye je sinapokeye turi kumwe n'aba- n'abandi nyene turi abantu mirongo itatu na batatu ni ukuvuga rero uyu muryango jewe ndimwo twebwe turateshetse cyane rwose bitumwe nuko tutapokeye Aba- tuja- bagize resansuma baraturavye mu masini je nka jewe barambura mu masini kandi narasansumwe naraciye kuri resansuma sinumva rero ukuntu jewe nokwiburamwo kandi abandi bakaronka hanyuma kugeza n'ubu muhaye ndicwa n'inzara ibyo bintu birambabaje cyane rwose ubu ndiko ndahangayika n'abana twaburiyo tujya niyo tuva turiko tura- turaraba nije nirwa hasi hejuru kugira ndabe ingena noba- nobaho turashobora kurya nk'isombe iminsi ingahe tu- twikirikije kubera iyo resansima yabaye ka- k'amapogezi ataduhaye twasaba rero yuko ico ciyumviro nukuri je manda gisaba banyaruke ukuntu botugirira inguvu eh, iyo izo nk'iyo fomu bakaziduhereza natwe tugasoma mu bandi sinumva rero ukuntu twebwe twosaba yuko nobona yuko kugira abandi basume abandi bakabura nkaje ndi narabuze na nubu ndiko nda- ndiyumvira ngena ndobesaho bana na nubu sinzi muri ayo mapogisi yimirije ko ndoronka nuko ntaroronka jewe ndi umumama arongoye abandi muri site ya murongwe ku kibazo cerekeye abantu batarose rasiyo muri site ya murongwe ni ukuri ni ikibazo giteye ubwoba abantu barahangayitse cyane batasumye na cyane cyane murazi ko izuba ryase rigaturira ibiterwa bateye ni ukuri ni ibintu biteye ubwoba abantu barahangayitse cyane bararusha ku bantu bajejwe abantu mu ikambi nk'abarongoye ikambi gestioneri w'ikambi twaragerageje kumuha raporo y'i- y'ukuntu aba bantu batasumye tubajije tuba turavugira abanyagihugu batubwira yuko borindira ariko mbona abantu bagira bapfe n'inzara twarindiriye ni ukuri twarushe ijwi rya amerika reka tubadanirize ku kiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no muri kubu ni mu kiganiro mutegurirwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya munani y'ukwezi kwa kane mu gihumbi magana cyenda na cumi na gatatu ivugurura rya cumi na karindwi ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryabaye itegeko rivuga ko abasenateri bagomba gutorwa na rubanda nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana nk'uko nk'uko tubikesha ububiko bw'inyandiko z'igihugu national archives abaturage ntibatoraga abasenateri babo mu gihe cy'imyaka ijana na makumyabiri n'itanu yakurikiye ishyirwaho ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'umunani icyo gihe ryavugaga ko abasenateri bazajya batorwa kandi niko byagendaga koko n'inteko zishinga amategeko za leta zigize igihugu abaturage bose ntibabyemeraga bamwe bumvaga bigomba guhinduka bityo umushinga wa mbere wo kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo rero abasenateri bajye nabo batorwa na rubanda wageze mu mutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko y'igihugu cyose kongeresi mu gihumbi magana umunani na makumyabiri na gatandatu ariko ntiwabonye abawushyigikira bahagije bityo uburiramo ntibyahagarariye aho mu mwaka w'igihumbi magana umunani na za mirongo cyenda gutyo umutwe w'abadepite wemeje imyanzuro myinshi isaba kuvugurura itegeko nshinga ariko sena yayiburijemo yose yose rimwe na rimwe ndetse itihaye n'uruhayi rwo kuyijyaho impaka cyangwa kuyikoraho itora leta zimwe na zimwe zimaze kumva neza ko imitwe yombi ya kongeresi itazigera ibyumvikanaho zafashe izindi ngamba ubusanzwe ingingo ya gatanu y'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko kongeresi ishobora gutanga umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga iyo bibiri bya gatatu by'abagize buri mutwe wayo babyemeye cyangwa ko igomba gukoranya inama ya za leta zose zigize igihugu kugira ngo ziwemeze iyo bisabwe n'inteko zishinga amategeko za bibiri bya gatatu bya leta zigize igihugu kugeza ubu ibi ntibirabaho mu mateka ko kongeresi ikoranya inama ya za leta leta nyinshi rero zimaze kubona ko kongeresi itazigera yumvikana ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo abasenateri bajye batorwa na rubanda zatangiye koherereza imyanzuro ibisaba kongeresi kongeresi ibonye zimaze kugera kuri bibiri bya gatatu byazo yahise ifata icyemezo cyo kwemeza uwo mushinga bityo mu kwezi kwa gatanu igihumbi magana cyenda na cumi na rimwe imitwe yombi ya kongeresi noneho yatoye umwanzuro usaba ivugurura ry'itegeko nshinga niwo wabaye ivugurura rya cumi na karindwi ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika umaze kwemezwa ku itariki ya munani y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na cumi na gatatu na bibiri bya gatatu bya leta mirongo ine n'umunani zari zigize icyo gihe igihugu ni ukuvuga leta mirongo itatu n'ebyiri ijwi rya amerika ivugurura rya cumi na karindwi ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rivuga ko buri leta igomba kugira abasenateri babiri mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cyose kongeresi bagomba gutorwa n'abaturage ba buri leta batorerwa manda y'imyaka itandatu muri iki gihe leta zunze ubumwe za amerika igizwe na leta mirongo itanu bityo sena yayo irimo abantu ijana nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
akaba ino ngaha duce tuba turabangira ibiganiro vya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire kuri mikro mari kumwe na joe diana ninahazwe yakoze pascal gebehu yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kwandanya muruhanirwa mu vyo murimo vyose nawe ubutaha radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu y'abatanga ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzanya ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu